bandanye kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na jodiane nahazo indongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ashobora kugenda ukarondera muganga ntunamubone kandi ari hari cyangwa akakwirukana akakubwira ati genda wowe ingwara yawe siyo kuvurirwa hano ati iyo muzovurirwa ati ntabwo murashikayo kaca bituma uguma uriko uramererwa nabi uguma uriko urasinzikara uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'agategekanyo ya kavimvira ni muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yidogera abaganga bajeje kubavura ingene bariko barabafata nabi mu vyerekeye ubuvuzi batabimye imiti bareka kubavura iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndabwire muri make ko igipolisi cari gikoresheje imyuka ibabaza mu maso congera kirasa mu kirere abantu bariko barigaragambya mu ntumbero yo gushwiragiza ibihumbi n'ibihumbi bari mu myiyerekano bariko bagerageza gutera bagana kirimba ca perezida wa sudani wa, wa sudani omar bashir mu ntumbero yo kumugondoza ngo ave ku butegetsi abari muri iyo myiyerekano bakora imyiyerekano bagenda bararirimba indirimbo zo guhayagiza igihugu amahoro n'ubwigenge nta makuru yabo baba baraguye muri iyo myiyerekano canke abo baba barayikomerekeyemwo aratangazwa imyiyerekano y'ejo kwa kabiri yatumwe ko n'urunani rw'amashahamwe yigenga y'abakozi ifatikanije n'imigambwe ikomeye mu gihugu yavyawe n'iyindi yabaye haraheze indwi zibiri yari igamije kwiyamiriza iduzwa ry'ibiciro vy'igitoro ishamwe mpuzamakungu rihanira agateka kazi na muntu amnesty international ryemeza ko rifise amakuru yizewe ko igipolisi ca leta ya sudani cisha abantu mirongo itatu n'indwi bari muri iyo myiyerekano yabaye haraheze indwi zibiri leta ntihakana ko hari abiciwe muri iyo myiyerekano naho idatanga ibitigiri vy'abayiguyemwo perezida wa sudani omar bashir ariko asabwa n'abanyagihugu kwegura ari ku butegetsi kuva mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'icenda mu gihe hari icuka kibi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kubera imyiteguro y'amatora abihebeye imana ejo bateye akamo k'amahoro igihe bariko barasoma misa yo mu ijoro rya noweli ku murwa mukuru kinshasa musenyeri aheruka kugenwa fridolin ambogo yavuze ko yasavye leta ya perezida joseph kabila gukoresha amatora ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi turimwo kwa cumi na kabiri nk'uko vyatangaje mu ndwi iheze yarakomewe amashi menshi mu butumwa yashikirije muri katedrale notre notre dame y'i kinshasa yatangaje ko amahoro y'ukuri yiyamiriza ukwigungira ko kuraba intara n'ubwoko umuntu avamwo amacakubiri n'ibindi bitandukanisha abanyekongo yavuze ko iki ari igihe ciza co mu mateka y'igihugu kugira ngo kongo yisubize umutamana yarasabye kandi abantu bose kwigenza uh, gishinga ntahe kwiyamiriza uruhagarara n'ubwicanyi kugira ngo amatora y'itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri abe mu mahoro no mu mutekano tuributsa gusa yuko amatora ya kongo yarategekanijwe igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu z'ukwezi turimwo yegerejwe ku igenekerezo rya mirongo itatu kuko ibikoresho bitari bike basiguye ko bitari bwashikanwe mu tuzu tw'amatorero radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba ni kuri metero cumi icenda na mirongo ibiri na zibiri ahandi mutwumva ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com facebook ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu abahinga bajejwe ibidukikije mu karere ka afurika y'ubuseruko bagabisha yuko hatagikozwe ngo ibidukikije vyubahirizwe ihindagurika ry'ibihe rizokomeza gutuma umwumira n'imvura yisegenya muri ako karere muri ako karere abahinga mu bijanye n'ibidukikije bemeza ko ubushuhe bubandanya kwiyongera ariko rero hagati aho hari ishirahamwe ry'abanyamerika ryatanguje umugambi ryitiriye takamoto biogaz ufasha abanyagihugu gukoresha biogaz ikozwe mu mavu n'amase aho gucana amakara n'inkwi kugira ngo barabe ingene ivyo bidukikije vyokingirwa ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Nairobi Eloge Wirikaneza
mu myaka ijana iheze urugero rw'ubushuhe ku isi yose rwakomeje kwiyongera nk'uko abahinga mu bijanye n'ibidukikije hamwe n'ihindagurika ry'ibihe bavyemeza abo bahinga basigura kandi ko mu myaka mirongo itanu iri imbere urwo rugero rw'ubushuhe ruzobandanya ruja hejuru dr john reca umuhinga mu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe araba akarere ka afurika y'ubuseruko avuga ko n'ako karere kabangamiwe cane aratubwira ibituma nyamukuru asigura ko vyose bituruka ku bikorwa vya kiremwa muntu ni shughuli za uchukuzi pamoja na ujenzi pamoja na viwanda, shughuli za kilimo, hasa kazi ya kuweza kupanda mpunga na pia matumizi mabaya ya mbolea. Vile ni ibikorwa vyo gucukura ubutare n'agataka ukubaka n'amahinguriro hari n'uburimyi cane cane ibijanye no kurima umuceri hatibagiwe ikoreshwa nabi ry'umwavu hamwe n'amatungo mu gihe agaburirwa twovuga nk'inka impene n'intama ibi bizana inzitizi zizibira imishwarara y'izuba iva mu kirere iza hano ku isi mu gihe iyo mishwarara igeze hasi igashaka gusubira hejuru mu kirere icifatwa n'izo nzitizi bikaba nk'isumaku ku bw'ivyo hari ukwiyongera k'ubushuhe muri kano karere k'isi kandi ubu bushuhe bwiyongera buronona uduce tw'umugabane wa afurika na cane cane uturi hafi ya equateur kuko dusanzwemwo ubushuhe bwinshi nico gituma iyo ubushuhe bwiyongereye mu isi yose dusanga muri afurika ibipimo vyiyongereye kurusha ahandi mw'isi joto linapoongezeka dunia nzima, unapata kwamba sasa joto sehemu za bara la Afrika kwa mfano linakuwa juu zaidi kuliko sehemu zingine.
ruracamenyesha ko iri hindagurika ry'ibihe rifise ingaruka mbi cane cane ku butunzi bw'igihugu n'abanyagihugu Nchi zote za Afrika, uchumi wa hizi nchi zote hutegemea kilimo mara nyingi. Wakati ule ule kilimo chetu ibihugu vyose vyo muri afurika ubutunzi bwavyo buhagaze ahanini ku burimyi uburimyi bwacu nabwo bukorwa n'abarimyi bato bato kandi bama bazerukiza ku mvura kugira ngo bashobore kurima ibiterwa canke imvura igwa ikwiye kugira ngo baronke ubwatsi bw'ibitungwa ingorane ni uko iyo ubushuhe bubaye bwinshi bwonona ibiterwa kandi n'amatungo arononekara kuko nta bwatsi buhagije n'amazi akwiye aronka ica gatatu hari ingwara zitandukanye zonona ibiterwa n'amatungo ivyo bikonona rero ubuzima bw'umunyagihugu muto muto na vinaathiri pia maisha ya mwanadamu wa kawaida.
kugira izo ngaruka mbi zigabanuke hari ishirahamwe ry'abanyamerika rifasha abarimyi n'aborozi kwirinda gukoresha amakara n'inkwi bakijukira biogaze ikozwe mu mwavu hamwe n'amase harison ikunda niwe arihagarariye Kwa nini sana tuimiza watu kuweka miradi kama hii? Ukiangalia katika dunia sana ni kuki duhimiriza abantu gushiraho imigambi nk'iyi uravye mw'isi yose haramarira abantu bavuga ko ikirere cahumanye igihugu nka kenya ibura ry'imvura ryabaye ubuzima busanzwe bigaterwa n'ukonona ibidukikije nta biti inzuzi zarakamye n'uyu mwaka imvura yaguye kuva mu kwezi kw'icumi gushika ubu ntihagije bibandanije uku tuzokumva barya abantu bari mu turere tutagira imvura nyinshi barya borozi barira ko ata amazi mu nzuzi atana imfungurwa z'abantu ivyo vyose bizanwa n'ihindagurika ry'ibihe yote imeletwa na climate change.
umworozi wo mu ntara ya kiyambu hafi y'umugwa mukuru nairobi nawe aratubwira uko akora biyogazi tuko na ng'ombe tunapenda dufise inka tuziha ubwatsi zatamase tugakuka hanyuma tukayakoroga tugakoramo biyogaze idufasha guteka hamwe no kuringaniza ubwatsi dukoresheje imashini tunakata majani dogiteri uracahamagarira amaleta amashirahamwe yigenga abantu muri rusangi na cane cane abize gushira inguvu hamwe mu kurwanya ihindagurika ry'ibihe no gusigura ingene ryokwirindwa hamwe n'ikiritera eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika Eloge Wirikaneza arakenuye tuve Nairobi duce tuja mu Rwanda abarimyi b'umuceri mu kibaya ca Bugarama ni mu burengerazuba bw'ico gihugu bavuga ko batewe impungenge n'ibura ryiyongera musaruro bari basanzwe bakoresha ku buryo umwimbo w'ico gitegwa ushobora kuzogabanuka cane mw'isarura ry'uno mwaka inkuru irambuye na mugenzi wacu mu Rwanda Temistokle Mutijima umuceri wabaye umuhondo kuko wari ugeza igihe cyo gucanura bisaba agafumbire kitwa ire ko gushyiramo kugira ngo umuceri ucanure ifumbire ntayo tugenda ku bantu n'umwe muri abo bahinzi b'umuceri bo mu bugarama ho mu karere ka rusizi aragaruka ku kibazo cyo kubura inyongeramusaruro gikomeje gutuma icyo gihingwa cyangirika ubusanzwe abahinzi bahabwaga ifumbire na leta binyuze muri gahunda ya nkunganire muhinzi ubwishyu bwayo bakazabukatwa ku musaruro bazagemura ku nganda zitunganya umuceri nyuma yo gusarura iyo bahawe muri iki gihembwe ariko ubu yababanye nkeya ndetse bafite impungenge ko umusaruro uzagabanuka bikabije umusaruro ntawo kabisa abantu bose barahombye hari n'abari kubagara bwa mbere hari n'abari kubagara bwa kabiri ukareba wa wundi uhinze nyuma we bana yanjye azataha pe ntibatukorera ubuvugizi ni ukuri ifumbire iboneke abo bahinzi baravuga ko nyirabayazana bo gukenera ifumbire irenze iyo bari basanzwe bakoresha ari imihindagurikire y'ibihe aho mu kibaya ikibazo twagize muri iyi sezi turi kubagara ubu izuba ryabaye ryinshi ribaye ryinshi rero ifumbire itubana nkeya Nk- cyane nk'iyi sezi turi kubagara kubera hari muki nyine twayiteye mu kwa munani izuba uziko ino ryabaye ryinshi no hari n'igihe cyabayeho izuba riva no mu gihe kitari iryacyo ifumbire wayishyiramo igakawuka bivamo n'amazi tuka akaba make abo bavuga ko icyo kibazo cy'inyongeramusaruro bakigejeje ku bashinzwe gukurikirana ibikorwa by'ubuhinzi mu mirenge batuyemo ariko ntibakibonera igisubizo bityo bamwe muri bo barisanga bashakira ifumbire ku bacuruzi basanzwe kandi aha naho ikiguzi cyayo kikubye hafi inshuro ebyiri ku buryo n'ubundi bijyanye n'igiciro umuhinzi ahabwa ku muceri uyihaguze yisanga mu gihombo twanagiye mu nama hariya gukora umuganda hariya icyo kibazo twagihaye agoronome baravuga ngo ku karere babahakaniye ko nta yindi fumbire batwo- bakohereza ngo ntayo yarabuze nuba rero uf- ufite uburyo azigurira nyine ku mucuruzi wayidebye tugenda ku bantu ba- babashije kuba bayifite nabwo ngo ni magana atandatu na mirongo itanu ubwo rero ukazareba nyine ukabona n'igiciro bashizeho ukabona amafaranga ntayo wakuramo icyakora inzego z'ubutegetsi muri rusizi ziravuga ko zigiye gukorana n'ababishinzwe kugira ngo umuti w'icyo kibazo cy'inyongeramusaruro uboneke vuba niba umuceri ukiri aho ushobora gushyirwamo indi fumbire ahangaha twakora ubuvugizi kugira ngo niba bakera aho bashobora kuba bayishyiramo iboneke Eh, kuko umuceri hari stade uba ugezeho ukaba washyizemo ifumbire ntacyo byamara ariko haba- hakaba na stade kuba ushobora kubivura rero turaza gukorana n'ababishinzwe kugira ngo turebe niba ikibazo uko gihari uko giteye n'inzira twagikemuramo dufatanyije na rabu kuko buriya rabu dufite umukozi wayihoraho hano afatanya na agoronome w'akarere na agoronome w'umurenge turaza buriya gukora mu buryo bwihuta turebe igisubizo dushobora kuba twatanga uwo ni bwana kayumba efuremu uyobora akarere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda ikibaya cya bugarama gihingwaho umuceri ku buso bwa hegitari zirenga igihumbi na magana atatu kikaba gikorerwamo n'abahinzi bibumbiye mu makoperative ihuriro ry'ayo makoperative rigaragaza ko mu gihembwe gishize bari babonye umusaruro ungana na toni zirenga ibihumbi birindwi na magana atanu nyamara kuri ubu nta cyizere na gito cyo kongera kuwugezaho bitewe no kubura inyongeramusaruro demisitokire mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda temistokire mutijima arakenuye mu kanya turaza kubashikiriza ya nkuru twabemerera ijanye n'ingene impunzi z'abarundi bari mu ikambi y'agategekanyo ya kavimvira bariko bavugwa nabi ariko imbere yaho twongere tubifurize noheli nziza kuko turacari muri yo tunakubitira mu ntara ya kirundo kuraba ingene iyo noheli yahimbajwe habaye ibikorwa rero bitandukanye vyo kugira noheli abatagira ico birengeje mu kigo citiriwe amahoro aba no mw'ibarabara basangiye nabo mu miryango mu ntumbero yo kubaku- kubakubirira agatima ko gusubirira ko gusubira iwabo idonido na mugenzi wacu mu kirundo jean bosco ndarurinze ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere abana baharugwa mu majana atatu bagizwe n'abo mu ibarabara abo mu miryango y'ifise n'ibayabaye hamwe n'abana b'abatwa basangiriye hamwe imfungwa zo ku murango mu kigo citiriwe amahoro ca kirundo agnes ntahompagaze umuhuzabikorwa wo muri ico kigo avuga ko guhuza abo bana babayeho mu buzima butandukanye bagasangira noweli atari ku busa mu ntumbero yo gufasha umugambi wa leta wo gusubiza abana bo mw'ibarabara mu miryango iwabo twatumiye abana bo mw'ibarabara bashika mirongo itanu n'abana bari mu bwoko bw'abatwa bashika mirongo itanu n'abana bashika ijana bari mu miryango iciriritse ifite ubuzima bugoye n'abandi bana bashika ijana bari mu miryango twita ngo ni abaverema bifise kugira ngo babane banywane na cane cane abana bo mw'ibarabara babone yuko mu muryango hari abay'ubuzima buryoshe bitume bakubita agatima mpembero ko kwifuza muhira ngo nabo batahe kiretse ico cigwa abo mw'ibarabara bahakura bituma abana bakura bafise umutima wo kubabarana agnes ntahompagaze hari abana ngaha mu kibano bari mu miryango nabo ne- nabo nyene vyabatangaje kubona hoba hari abana bari mu ibarabara bimenya badafise ababagaburira badafise iyo bataha bumvise impuhe bumvise yuko nabo nyene kuba mu miryango ni ubutunzi bukomeye bafise akaba n'abana bari ngaha imiryango yabo utifise bishimye cyane kubona basangiye noeli kubera bavuga ati kurya akanyama twabiheruka kera kurya agaceri hoho ni umunsi mukuru kuri bo aba bana bamaze gukurira mu ibarabara ndetse bakaba bamaze no gukwiza imyaka ibaha uburenganzira bwo gutunga indangamuntu bavuga ko bitoye ikosa barifuza ko buva mu ibarabara icyumviro mfise gituma nova mu ibarabara ndose ubuzima jewe nova mu ibarabara kubera nabubutse muganda burose je mu ibarabara novamwo ikibuga cyamaye naho nosubira muhira nuko nosubira muhira hanyuma mbonye abandi bana tudasa zisa nabi nabo bagasa neza n'impuzu bambate iyo kimwe n'izacu zisa neza iza gwacu nazo ziriko imicafu myinshi turiyumvira gutaha muhira ku rundi ruhande abajeje intwaro bashimye gusangira noweli n'abana barerewe mu bigo by'abihebeye imana barongowe na buramatari w'intara ya kirundo abajejwe intwaro bagemuriye imfungurwa n'ibinyobwa ikigo c'abagendana ubumuga ca kanyinya kiri mu minwe y'ababikira bene tereza bagendeye kandi ikigo kireze abana b'intano abageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga bwo mu mutwe mu kigo c'ababikira b'urukundo alain tribert mutabazi buramatari w'intara ya kirundo avuga ko ari mu ntumbero yo gusangira noweli ariko kandi no gukomeza umugambi wa leta wo gushigikirana natwe twayumviye duti reka natwe tuze two- twongere kumbe nabo kumbe tubafashe eh, kumbe nabo ivyo bari kubagira nk'umunsi mukuru kumuno munsi bari babikiye bazobahe nejo nejo azaba ari umunsi mukuru canke na hirya yejo canke bashobore kukoresha mutundi mugabo rwego rw'intara Eh, muri wa mugambi nyene wa leta wo bita gushigikirana mu kibano hagati yacu tutarinze kubwira abazungu ngo baze kudufasha mugabo umugambi wo bise mu gifaransa solidarite locale gufashanya hagati yacu twebwe nyene abarongoye ivyo bigo bavuga ko atakuvyifashe buramatari w'intara ya kirundo agasaba n'abandi bafise ico birengeje kubigarukirako rero utera kamo n'abandi bose baba imvukira canke babandi banyakirundo bose abadamaza ababwizatunga n'abandi bose bafise ico bashobora gukora tubatera kamo kugira ngo bashobore kugikora bafashe bagendere bino bigo patiri bonifasi nzohabonayo yakiriye abo bajejwe intwaro mu kigo c'ababikira b'urukundo benshi bita abakarikita yavuze ko iyo abategetsi bitayeho abakene bivyara amahoro kira noneho turonse abategetsi biyumvira nk'uko nta nkeka y'uko igihugu kizoronka amahoro kuko abamubona iyo bavugiye igisabisha umuntu kiduga kidaciye iruhande kuko ari abakene imana yarabivuze iti igisabisho c'umurushwa ndacumva cane iruhande yabo bagiriwe umunsi mukuru wa noweli hari imigwi y'abakirisitu yitunganije bagemurira imfungurwa abafungiwe mu bushobo butandukanye n'abagwari mu bitaro batagira ikibaraba mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
arakoze jean bosco ndarurinze murumvise ko ariko atubwira ibya noheli uko yagenze ejo kuri uno wa kabiri eh, mu ntara ya kirundo dutandukire igisata c'amagara y'abantu duhereye mu ikambi y'agategekanyo ya kavimvira iri muri teritwari ya uvira intara ni ya kivu y'amajepfo muri kongo aho impunzi z'abarundi ziba muri iyo kambi zivuga yuko zifashwe nabi mu vyerekeye ubuvuzi zitanga akaroro yuko abaganga batabitayeho uretse kubitaho rimwe na rimwe ntibaronswa imiti nk'uko vyari bitegekanijwe inkuru irambuye na mugenzi wacu muri congo vedaste ngabo izi mpunzi z'abarundi zimaze amezi atandatu mu nkambi y'agateganyo ya kavimvira iri mu birometero bigera kuri bitandatu n'umupaka wa gatumba uhuza igihugu c'u Burundi na repubulika ya demokarasi ya kongo aho twazisanze mu rupangu rw'amabati zatubwiye yuko zihabwa serivisi mbi y'ubuvuzi kuko zivuriza mu kazu gasakaje shitingi baziha imiti idahagije umuntu agwaye ageze hajya ku bitaro ageze hajya kwa muganga ashobora kugenda ukarondera muganga ntunamubone kandi ari hari cyangwa akakwirukanka akakubwira ati genda wowe indwara yawe siyo kuvurirwa hano uzovurirwa imarindi ati iyo muri ko muravurirwa nti- ati ati iyo muzovurirwa ati ntabwo murashikayo kaca bituma uguma uri kuramererwa nabi uguma uri kurasinzikara abana bakamererwa nabi rwose urumva muri make ntabwo tuvugwa hari igihe kumbura kugiriye akagongo aguhereza igipande cya parasitamoro ari malariya urwaye akazoza kugupima utakiva no mu nzu ni ukuvuga muri make umuntu agiye hariya kwa muganga atubwira ngo ngo jya amasaha yo kuvura ntaragera jyawe nkanjye nihereye ko jyawe naratonze hajya ndahatonda ituru zitatu uwo munsi nari ingwaye ngenda andaba nta na kimwe yanyitaho
uragenda akakuvura kandi akakugumiza ngo akaguha ikinini cya parasitimoro cyonyine cyangwa akaguha bijya by'ubunyunyu agaca kureka abonye rero umwana yarembye ya- hari uwaheruka kurungika umwana agwaye ukwezi kose umwana amaze ukwezi kose atondayo umwana araraba nyina atangura kurira niho yabonye kuruha- kumurungika ku bitaro yari yasaga agomba kuba umwana yarabye Ya- niho yaboneye kucamurekura habimana jacques ni umuyobozi uhagaraririza impunzi muri iyi nkambi ashimangira ibi avuga ko ibyo bijujutira bifite ishingiro kuko nawe iki kibazo cyo guhabwa serivisi mbi mu buvuzi yahuye nacyo kuvurwa naho wiza kugiye kuvurwa byo kuvurwa ngaho muganga vrema nifatiye ko hari igihe usanga ukajya kuvurwa gufata amaraso gufata amaraso ntabwo parasamoro imwe ugacimbirana ngaho tene nta bindi bintu mpaye ngo ni ibyo nyine nta bindi baje gutekeka ngaha ngo uraho umurefije urashari mu demandire dazere ngo ntabwo ntaronka ngo ubuhungiro ngo ushaka gusa ubuhungiro nturaburonka ngo arindira imibereho mibi izi mpunzi zibayemo yo gufungura rimwe ku munsi nayo iri mu bituma izi mpunzi zigwaragurika dore ko hari ababyeyi n'abana bari hejuru y'imyaka cumi y'amavuko bajya basohoka iyi nkambi bakajya kwikorera abaturage b'abakongomani amabuye n'imicanga yo kubakisha bataha bavunitse bakabura imiti yo kubavura uyu ni jeanette bucumi nawe wahuye n'iki kibazo cyo kuvugwa nabi nk'ejo naragize ikibazo abantu uraka ikibuye ku mutwe burya icyo kibuye cyagomba kunyica naraje ngaha bampa paras- bampa bagitirime ngo nizo zimvuru iyo mvune n'iyi saha ndafise ubu- uburwayi bw'iryo buye ryanyikubiseko naho tujayo naho hari ingorane mw'iyo garaviye ntibashaka ko tujayo ngo tubatwara akazi kabo bari gukora urumva badufitiye inzigo mu gihe izi mpunzi zitotombera ko zivugwa nabi muri iyi nkambi y'agateganyo ya kavimvira umwe mu baganga bakorera ishyirahamwe rya ADES muri iyi nkambi nubwo yirinze kuduha ijwi ryiwe yatubwiye yuko bavura neza izi mpunzi kandi ko n'abarwayi barembye cyane babohereza ku bitaro bikuru bya uvira kubera iki kibazo cy'ubuvuzi kigenda kiba ihurizo rikomeye kuri izi mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi y'agateganyo ya kavimvira ndetse n'inkambi ya murungwe na rusenda hari impunzi zatangiye umushinga wo gushinga za farumasi kugira ngo zizaza zitanga imiti ku zindi mpunzi bivuga yuko zivuza ariko zigahabwa imiti idahagije emile ndayishimiye ari mu batangije farumasi mu nkambi yo mu rusenda ikintu cya mbere ki- gituma dushinga amafarumasi mu nkambi ni uko twabonye neza yuko dukurikije ubuvuzi bw'aha mu nkambi ntabwo buduhagije icyo cyatumye twiyumvira gushinga amafarumasi hano mu nkambi kuko eh, dusanzwe dufite na autonomisation twemera gukora ikintu cyose nk'umukongomani kiretse imvo za politike gusa nizo tutemerewe ariko ibindi byose turavyemerewe ikintu cya mbere cyanyeretse ko tu ubuvuzi butatuhagije turabarefije barenga ibihumbi mirongo itatu kandi ingene ikiganga kivuga neza muri piramide eh, medicale kivuga yuko poste de sante idashobora kujera abantu ibihumbi mirongo itatu tumaze kubona yuko ari poste de sante natwe turi abantu barenga ibihumbi mirongo itatu twabonye yuko tutaje kuvurwa ahubwo ijya ni nka centre d'animation gusa sanitaire nicyo gituma twabonye ko ubuvuzi bwahajya budashobora kuduhaza kuko n'ugiye kwivuza kenshi imiti myinshi barayibura bagatanga imiti idahuye n'ubu- n'uburwayi afise mwamenya yuko mu manama atandukanye impunzi z'abarundi ziba muri repubulika ya demokarasi ya kongo zigenda zigirana n'abayobozi ba aseri bo ku rwego rw'isi ndetse n'urw'akarere izi mpunzi zigenda zibagezaho ikibazo cy'ubuvuzi butari bwiza zihura nacyo ariko kugeza iyi saha icyo kibazo kikaba kitaratorerwa umuti vedasi ngabaho ku bw'ijwi ry'amerika kavimvira mu ntara ya kivu y'amajyepfo vedasite ngabo arakenuye mu kanya iby'amagara y'abantu duca tubibandaniriza mu kiganiro c'ingene twobungabunga amagara yacu n'ay'abacu urwinjiro rw'igitereko ruza imbere mu bihimba by'abakenyezi bikarigwa gufatwa n'indwara ya kanseri umuhinga mu kuvura indwara zifatira mu bihimba by'irondoka muganga silvestre bazikamwe kuri mikoro ya mugenzi wacu i bujumbura diane ndonse aratwiganira ibijyanye n'iyo ndwara hamwe n'ingene yo kwirindwa reka tubatega abiri
muganga silvestre bazikamwe umuhinga mu kuvura indwara zikarira abakenyezi asigura ko indwara ya kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko iterwa n'imwe mu migera yitwa hpv ku bw'amakari yayo iyo igumye mu mubiri ica ituma iyo ndwara yigaragaza muganga abandanya asigura ko umuntu ashobora kuyigendana imyaka ishika cumi atarumva umusonga wayo rero iyo baje tubapima turabona ibikomere yateye atana kimwe barabona urabona ubwinjire bw'igitereko ruri mu mubiri si cyo kimwe n'ibere ibere ku mukenyezi uraribona riri inyuma nawe aragira bakaribona mugabo ubwinjire bw'igitereko natwe kugira tuharabe hariho ibikoresho byo kwa muganga dukoresha kugira ngo tuhashikire ivyo bikomere rero twe tubona bobo ntibashobora kubibona babibona hageze ko indwara itandatura cyane bakabona amaraso ku mpuzu ntibababara cyane bitageze kure ariko iyo bigeze kure bagize amabanga ugasanga baratanga uko n'amaraso aryamye ugasanga nk'ufise amashuka yera arabonye ko igitore c'amaraso iyo yagize imana akagura agahuzu kera acabibona n'ingoga kuko abona iryoma ry'amaraso kandi atari mu mihango mu gihe umukenyezi yama yipimishije buri mwaka iyo ngwara muganga silvestre avuga ko vyoroha ko ivugwa igakira abakenyezi bafise imyaka iri hagati ya mirongo itatu na mirongo itandatu nibo ahanini bategwa ako kamo ko kwipimisha kuko bari mu mugwi w'abashobora kuba bamaze kurangura amabanga mpuzabitsina iyo umukenyezi amaze kubona ibimenyetso biba vyarenze ihaniro ni ukuvuga ko n'uwumuvura aramubarira ati ndapfufa haje sindakuvuye kuko haba hasigaye guharura imyaka mikeyi kugira ngo yitabe imana nicyo gituma rero icyo tuhamagarira abantu mu burundi turabona yuko iyo kanseri batarayimenya neza duhamagarira rero abantu b'abakenyezi kuva ku myaka mirongo itatu ko boza bizanye ata kimenyetso babona kuko muri iyo myaka haba hageze kwifata umuntu ariko nk'abakenyezi bagendana umugera wa sida bisabwa ko bipimisha kuva ku myaka mirongo ibiri muganga avuga ko bari mu mugwi ukarigwana kanseri yo mu rwinjiriro rw'igitereko aha kandi avuga ko bikigoye ko umuntu avugwa agakira iyo ngwara cyo kimwe n'ubundi bwoko bw'ayandi makanseri ivyo rero ibimenyetso ntidukeneye ko abantu babibona dukeneye yuko bapimwa ico kimenyetso kitaraboneka ubwo bubabare butaraboneka kandi iyo kanseri yandugwa mu buryo bw'amabanga yo mu rugo ni ukuvuga rero ko utayakora icyo kintu ntikimwerekeye kandi ibyo bikomere bashobora kumarana ni nk'imyaka cumi ata kimenyetso na kimwe indwara iko irakura ishobora kuvugwa igakira mugabo batanabizi batabibariwe batagiye kwisuzumisha bakagenda hamwe bamubarira bati tugomba dukureho igitereko cyose ugikuyeyo ibyo ari byo byose urumva nawe utize ubuganga yuko iyo ndwara ifata utwo duserire ugikuye urumva ko n'amaserire ucasiga umubiri acagwirirana urumva aho bagikurayo kugira umuntu akire neza naho nyine ntibikunda cyane bategezwa kugikurayo bagaca bashirako n'ukundi kumuvura bagakoresha ibyo bita shimiyoterapi indi miti izimbye cyangwa bagakoresha radioterapi ibyo navyo mu burundi ntavyo dufise ubuganga bwo mu burundi iyo vyatandatuye bakuraho igitereko mugabo andi maserire asigayeyo niyo asigara ari icumu ariko rero birashoboka ko umuntu ayirinda hamwe ni nko kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi ikintu cya mbere ni ukwirinda ajya amabanga bagira atadukingirizo ni ukuvuga ko bategeze kugira amabanga yo mu rugo iyo rero bishitse ntibakundire bakagira umutima muke bakoresha udukingirizo icya kabiri ni ukwirinda ibyo byose bituma bashobora gufatwa twakubariye itabi ibintu by'isuku nke umugwi w'abantu badakenutse batifise bari muri abo bantu bafatwa ku bana bafise imyaka iri hagati y'icenda na cumi n'itatu barakingirwa iyo ndwara mu kuronswa urucanco muganga silvestre bazikamwe avuga kandi ko hari umugambi wo gutuza iyo ndwara biciye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bubifashijwemo n'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu cita amagara y'abantu oms umaze gutangura gupima kanseri yo mu rwinjiro rw'igitereko zimwe mu ntara uwo mugambi umaze gushikamwo muganga avuga ko mu bapimwa icya gatatu cabo bama basanga bafise iyo ndwara ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika diane ndonse arakenuye no kuri we duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze nshuti bakunzi mwariko muratwumviriza muherereye irya nino yakoze macbile ya bero yegeranije amajwi hamwe na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma ariko sinogenda ntabatumiye mu bindi biganiro vyacu biri imbere muri ivyo harimwo nk'ikiganiro muri isanga muzakurikira saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha mu burundi no mu rwanda igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kuba tubafitiye amakuru avuga avugwa mu karere igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu aza kuba ari amakuru agezweho muri afurika ariko turaza kwibanda n'ayagezweho ku isi hose mwakoze rero mwandanye kuryoherwa na porogaramu z'ijwi rya amerika ijya nino
kaze yesu kaze mukiza hareruya shemezo rwose kubatanga